ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwatwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mwajyaga mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ariko mutwihanganire ku kibazo cya tekinike twagize kuva tariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa cyenda gituma tutumvikanira ku mirongo ya fm nk'uko bisanzwe inzego zibishinzwe zirakora ubudahwema kugira ngo dusubire kumvikana ku mirongo ya fm hagati aho abashobora kutwumva kuri za mudasobwa cyangwa kuri za telefoni ngendanwa mukomeze mudufashe gukwirakwiza amakuru n'ibiganiro byacu tubibutse ko mwatwumvira ku rubuga rwa interineti wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu turabashimiye kutwihanganira ikiganiro ni muri isanga
inshuti mwese namwe bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu burundi byaratanguye iminsi yose ku wa mbere no ku wa kane ijwi ry'amerika rizokwegera umwe wese mu bakandida bari kubahiganira icyo kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwa ko yifuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahirwe agatorwa ijwi ry'amerika rirateye akamo rero aba banyepolitike bose uko ari ndwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku iradiyo yanyu imigambi n'imigabo yabo namwe bakunzi bacu ico tubasavye ni ukuturungikira ibibazo n'ivyifuzo muba mwifuza kubashikiriza turabashimiye
imibare itangwa n'ibiro mpuzamahanga by'umurimo hamwe n'ikigega mpuzamahanga cy'ishami cy'imari yerekana ko umubare w'abantu badafite akazi hirya no hino ku isi ugenda wiyongera uko imyaka ihita ku mugabane wa afurika iki kibazo kirushaho gukaza umurego ni ikibazo gisangiwe n'abantu benshi baba abatarize abatararangije amashuri kimwe n'abayarangije bafite impamyabumenyi mu byigwa binyuranye ibiramambo afurika itanga imirimo myinshi ku banyamahanga baba abakora mu biro cyangwa ahandi nko mu kubaka ibikorwa remezo n'ibindi bitandukanye ibura ry'akazi ku bantu bize riterwa n'iki icyo kibazo cyakemuka gite mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye impuguke mu byerekeye kubyaza umusaruro ubumenyi bwa muntu bwana lawrence muganga ni umwarimu muri kaminuza ya alberta mu gihugu cya canada akaba afite impamyabumenyi y'ikirenga phd mu byerekeye kubyaza umusaruro ubumenyi bwa muntu aherutse kwandika igitabo ku kibazo gitera ubushomeri mu bantu bize n'uburyo cyakemuka icyo gitabo yakise you can't make a fish climb trees ugenekereje mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo ntiwakwigisha ifi kurira igiti ibiri muri iki gitabo nibyo turi bumubaze ndetse n'ibyo abatwandikiye bari bushake kumubaza muri iki kiganiro ku murongo wa telefone twakire bwana lawrence muganga bwana lawrence muganga ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane geoffrey mutagoma kandi nanjye nsuhuze abantu bose batwumva badukurikirana kuri iki kiganiro murakoze cyane ye reka rero mbanze ngushimire kwitabira ubutumire bwacu mu kiganiro muri sanga no kwemera kuvugana n'abantu bari buze kukubaza ibibazo ariko ndagira ngo duhere ku gitekerezo nyirizina kugira ngo ujye kwandika iki gitabo byaje bitewe bitewe n'iki
urakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza ubajije kandi nanjye ngera igihe nkibazaho impamvu yatumye rero nandika iki gitabo ni ukubera yuko akenshi nakuriye muri iyi sisiteme y'ukuntu muri afurika bigisha cyangwa uburezi buhabwa buri munyeshuri ukomoka muri ibi bihugu byo muri afurika usanga mu by'ukuri ntaho bigihuriye ubwo burezi ntaho bugihuriye n'isi uko iteye n'ibikenewe muri iyi si murambabarira no kubabwira ngo muri make nababwira ngo iyi sisitemu y'uburezi yapfuye kera ariko sinzi ababishinzwe impamvu batabibona uko nguko kugira ngo turebe ukuntu twakemura ibintu nk'ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki kuvuga ko yapfuye kera ubwo
ndashaka kuguha nk'urugero iyo urebye uyu munsi ushobora kwibaza ushobora kwibaza urebe akazi imirimo ishyirwaho na leta ni urugero cyangwa usanga ntaho umubare wayo uyishyize hamwe yose buri mwaka imirimo umuntu avuga ngo yashyizweho na leta cyangwa n'abikorera ku giti cyabo ntaho ihuriye n'abanyeshuri barangiza kaminuza cyangwa n'izindi nzego z'amashuri zose zitandukanye usanga bibaza se niba ibyo bintu bizwi ko ariko bimeze kubera iki za kaminuza n'ibindi bigo bitandukanye bikomeza kwigisha abanyeshuri ariko bazi neza ko ntaho bazajya nta n'icyo bagiye no kumarira igihugu ahubwo bagiye gushomera umwaka ku wundi n'uwundi utanga kuri rya soko ry'umurimo n'abandi b'uwundi mwaka babasanga aho ngaho ubona muri make sisitemu tuvugaho cyangwa ubwo burezi bw'iki gihe ari ikintu gishaje gikwiriye nta nubwo navuga ngo kuvugururwa ariko ahubwo gushaka ubundi buryo bushya twakwigishamo aba banyeshuri kugira ngo bigirire akamaro bagirire n'akamaro igihugu cyabo
nuko rero uba utekereje kwandika igitabo kivuga kuri ibyo bintu cyane so ubwo rero ndavuga oke ese tuzahora tuvuga ngo ibi bintu birapfuye tuzahereza umuntu agomba gushakisha uburyo nubwo wakiritika ikintu runaka ariko nanone ugomba no gutanga ibisubizo so ni nayo mpamvu nanditse icyo gitabo mvuga ngo nta muntu n'umwe ushobora kwigisha ifi kurira igiti ni ukuvuga ngo icyo gitabo niko cyitwa you can't make fish climb trees ni ukuvuga ngo burya buri muntu ugewe nawe n'abatwumva bose aho baherereye hose twaremwe mu buryo butandukanye dufite dushobora kugira ubumenyi kavukire butandukanye tukagira n'imbaraga zitandukanye ariko se umuntu akibaza kubera iki dufite amashuri atwigisha kimwe nk'aho turi ba bana b'impanga bahuje buri kintu cyose ni ukuvuga ngo dufite umwarimu umwe uhagarara imbere yacu nk'abanyeshuri tuvuge abanyeshuri ijana cyangwa no kurenza akatwigisha ibintu bimwe umwaka wa mbere tukabona n'undi mwarimu nawe akaza akatwigisha twese icyarimwe n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane tukarangiza amashuri hanyuma ku isoko ry'umurimo bakaba batwitezeho gutanga ibintu bitandukanye kandi twarigishijwe ibintu bimwe ugasanga rero no hagombaga kugira umuntu uvuga ibi bintu kandi akareba n'ukuntu bihinduka reka nguhe nk'urugero bwana Geoffrey n'abadukurikiye tuvuge twese iyo abantu ba dushobora kuba turwaye abantu bakarwara indwara kandi bakarwara indwara zitandukanye bakajya kwa muganga ariko ntaho nari nabona muganga aho atanga umuti abantu batandukanye bose akabaha umuti umwe abikoze uwo muganga yarara atakaje n'uburenganzira bumwemerera cyangwa iyo mpamyabushobozi imwemerera kuba umuganga cyangwa se ikindi urundi rugero naguha mu bihugu bitandukanye hari abantu b'abatekamutwe akaza akakubwira ngo nushyiraho amafaranga ugashora amafaranga mu kintu runaka hari uzunguka ibintu runaka akagenda agakura amafaranga ku muntu umwe uwa kabiri uwa gatatu uwa kane ariko iyo uwo muntu ibyo bintu yabwiye abantu bitabaye byo nyuma yaho bigatahuka yuko yabeshya abantu uwo muntu afatwa n'ubutabera agashyirwa ahagaragara mbese bakanamuha n'igihano akwiriye ariko iyo urebye uyu munsi uburezi dufite usanga ababyeyi bashishikaye kujyana abanyeshuri babo muri kaminuza runaka ngo genda wiga ibi nurangiza ibintu runaka ugiye gukora aha hantu uzabona ibi n'ibi ariko barangiza ugasanga ntaho bagiye se umuntu akibaza ubwo bwose ubutekamutwe ubesha abanyeshuri ngo baza nibarangiza kwiga ibintu runaka ariko nibarangiza kubyiga baragaruka basanga ababyeyi babo mu rugo bicarane mu rugo nanone ba babyeyi bakomeze babareberera abandi abatabafite nabo bahure bahungabane bahure n'ibibazo bitandukanye usange ntacyo bimariye burya nsanga mu cyongereza nicyo cya kintu bajya bavuga ngo irize sikamu n'ubu nabwo ni nk'ubutekamutwe ariko rero iki gitabo kizana rero ingamba zitandukanye muri make nibyo nakubwira ngo ubundi burezi icyo ngerageza kuvuga muri iki gitabo ndavuga ngo kubera yuko twaremwe mu buryo butandukanye sisitemu y'uburezi igomba kubakirwa ku buri munyeshuri uko ateye ubushobozi bwe n'ibyo yifuza kugeraho nk'umuntu burya aho wakuriye cyangwa baba twumva bose aho bakuriye ababyeyi babo barabarebaga bakavuga ngo uyu mwana ariko uko mubona uku nguku ashobora kuzakora iki ngiki kuko ahora ashishikariye ikintu runaka hanyuma uburezi bukagenda burera abo banyeshuri bukurikije ku muntu n'imbaraga ze n'ubushobozi bwe karemano hanyuma bakagenda bamuzamura uko nguko nanone icya kabiri nakongeraho ni uko sisitemu y'uburezi zarekeraho ubu ngubu usanga muri univerisite cyangwa n'ibindi bigo bitandukanye zishishikarijwe no nuko umunyeshuri yarangiza ishuri cyangwa yabona amanota meza ariko iryo shuri ntiryite ku bumenyi ngo rishishikazwe n'ubumenyi wa munyeshuri azakura muri iyo kaminuza cyangwa cya kigo yigamo ahubwo tugomba guhindura tukavuga ngo icyangombwa si amanota umuntu akura mu ishuri icyangombwa si igihe yarangirije ishuri ariko icyangombwa ni iki agenda azi gukora afite yamenye akuye muri rya shuri ni ukuvuga ngo ikinzana no ku ngingo ya gatatu ikubiye muri iki gitabo ishuri ryose umuntu yiga isomo ryose rigomba kuba rya somo rimuha kuba afite ikintu azi gukora ku buryo akirangiza arangiza iryo somo akavuga ngo nubwo ndangije isomo runaka ariko hari ikintu nzi gukora ngiki ubu ngiye gukora isomo rya kabiri nanone rimpe gukora ikintu runaka turumvikana aho ngaho turumvikana rwose ubundi hari ibibazo byinshi nari mfite ku murongo kukubaza ariko ndabona abantu batwandikiye ari benshi cyane unyemerere tugende dufataho bake bake hanyuma turakomeza tugaruke kubikubiye muri icyo gitabo ku murongo wa telefoni turi kumwe na celestin celestin ikaze mu kiganiro muri sanga celestin urahagana he celestin celestin ndakumva urahagana he
ndi rwamagana
amakuru amakuru y'u rwamagana celestin
amakuru yari meza kuvuga kamaze kuva kano kanya ariko ntabwo ku murongo sinzi ikibazo gihari mwarimu twifasha neza ndumva natwe tutakumva neza ariko gerageza ubaze ikibazo cyawe turagerageza kucyumva
ikibazo gihari ni uko kuri iki gitabo yanditse yagerageza ku kuvuga impamvu ubushomeri bwagabanuka uhereye hano mu rwanda turi ngewe ndetse namubaza n'ibyumviro biriya bijyanye n'imyuga ndangiza amashuri atandatu mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo ariko ubona gusa gushaka uburyo bwo kugira ngo umuntu akore mu bushomeri bitoroshye cyane cyane hano mu rwanda biragoye kuvuga ngo umuntu yihangire umurimo ariko guhanga umurimo n'imisoro nabyo bikaba bitoroshye ikindi ni uko ishobora kuba ubumenyi mu mashuri ubundi ushobora kubukora ku ishuri ariko gusa gitavuye n'uburyo bwo
Celestin nabyo aba ari ikindi kibazo ntabwo tukumvise neza icyo kibazo cya kabiri sa n'uwongera ugisubiremo twumve
Eh, eh, ikibazo cya kabiri yavuga kenshi yo- ngo- ngo- ngo ngo ducyura amanota gusa ariko ngo- ngo ugasanga amenye nta bumenyi dufite naho n'ubwo bumenyi tuba dufite ibintu byose umuntu ntabimenyera agenda abimenya ari uko ari gukora ariko cya kintu akirimo niko ngewe nkeka Eh, a- a- agenda abona amahugurwa none bwa bumenyi ubwicaranye bwo ko iyo wicaye uko ntacyo ukora urumva icyo gihe nabwo urabwibagirwa nta nibyo biri hano mu rwanda ujya gu- gu- kugira ngo ubone akazi biragoranye kugira ngo uhange umurimo biragoranye Kubera iki?
kubera ko tutari kumwumva neza kuri radiyo alo ego nari nari nkubajije ngo kubera iki bigoranye
Eh, yaba akagombye ko kureba nk'ubushinwa niki nanditseho nanditse nk'ubushinwa ubushinwa leta zakagombye kureba buryo ki igihe abashomeri nabo bashobora aba- aba- aba- abafite ubumenyi bashobora kujya kubukoresha kubukoresha hanze bakagabana bakagabanya abashomeri nuko nabitekerezaga
urakoze cyane celestin nubwo umurongo wawe wa telefone utameze neza Eh, mu kanya turakira nsengiyumva na teofile ariko reka eh, lawrence abanze agire icyo avuga ku kibazo cya celestin
Ah, urakoze cyane ah, celestin ubazi- ubajije ibibazo bibiri byiza Ah, icya mbere uravuze uti ah, narize ah, mfite ubu- ah, na- na- nize njya ndangiza eh, amashuri y'imyuga hanyuma n'andi atandatu ah, ntabashije kumva neza ariko uravuga ngo ndangije nubwo mfite ubwo bumenyi nabuze akazi muri make ah, i- ah, mu by'ukuri ibyo uvuga ni byo kandi icyo kibazo ntabwo ari mu rwanda gusa usanga atari n'ibiyaga bigari gusa ahubwo n- na afurika yose a- kandi nta n'ubwo bigiye kurangira ejo bundi kuko ah, iyo urebye ah, u- u- ah, umubare w'abat- w'abaturage urimo uriyongera ah, kuri uyu- ku mugabane wa afurika ni urugero ah, u- mu minsi zazo zaba usumba ibindi bihu- bihu- bihugu cyangwa imigabane yose yindi ariko rero ngarutse ku kibazo cyawe Ah, nibyo bigaruka ku kintu ukomojeho muri make Ah, usanga imisoro ah, mu bihugu ah, dukomokamo irahanitse cyane ku buryo n'uwifuza gu- gu- gushinga ku- amasosiyete aturuka hanze kugira ngo aze ata- ahange imirimo ah, usanga nta nta mu by'ukuri ntago yaza ngo ah, aza make ata- ntu- nta nu- ntago bimeze nk'uko yajya mu bushinwa cyangwa ahandi hantu imisoro ari mikeya kugira ngo bahange imirimo myinshi bashyireho amasosiyete atandukanye kugira ngo abantu nkawe n'abandi bose bameze nkawe ah, cyangwa n'abari burangize amashuri kugira ngo nabo babone akazi Ah, mu by'ukuri mm, ah, hari- ha- hakabaye habaho ubukungu ah, icyo- ah, cyangwa ibintu bijyanye politiki y'imisoro ariko ifite inyungu zo kuzamura imirimo mu gihugu kugira ngo abantu bashinge ah, imi- i- imiri- bashinga ah, inganda zitandukanye cyangwa ibintu amahoteli n'iki ibintu bitandukanye bishobora gutanga akazi ku bantu benshi ariko ibyo bitabaye ibyo mu by'ukuri bizaho- bizahora nk'uko nguko Ah, na- naguha nk'urugero usanga ibindi bihugu ah, byu- bishishikari ba- batanga yego n'ibihugu byacu bitanga igihe runaka kugira ngo umuntu abe ah, azane imisoro mikeya ariko iyo myaka irangira vuba imisoro yakabaye iri hasi kugira ngo bishishikarize ibindi bihugu baze bakorera aho ngaho batange akazi usanga ku mugabane wa afurika ariho hari ah, isoko ry'umurimo rihendutse kurusha ahandi hantu hose ku isi ariko aba- abashoramari ntibashaka kuzana aya mafaranga yabo kubera iki imisoro iri hejuru rero ikindi kintu wakomojeho mbese ah, ibi bintu kubyiga ah, nta umuntu kwiguta udakora uda- utabikora nta bumenyi uzagira ni nacyo nanone muri iki gitabo ah, nanditse usanga mvuga ngo ishuri iryo ari ryo ryose rigomba kugenwa mu buryo umunyeshuri aho kugira ngo yirirwe yicaye mu ishuri ahubwo ibyo yiga abyige akora icyo twita real world learning cyangwa kwiga ah, ariko wigira muri yasi uzabamo cyangwa mu buryo ah, twese tuzi ah, kwiga kugomba kuba gusa nk'aho umuntu ari muri sitaje akiga ibintu ariko abikora niho ugenda uzamura ubumenyi bwawe ukeneye kandi n'abazaguha akazi baba bakeneye ndumva ariko nasubiza bwana celestin urakoze urakoze cyane reka twakire na nsengiyumva nsengiyumva urahagana he nsengiyumva ndi bujumbura mu burundi ye ikibazo cyawe igitekerezo cyawe yego reka mbangire ku gitekerezo ndashimye cyane ndanaramukije umuhinga mwatumiye
narakumva ndagusuhuje nanjye urakoze cyane yego nk'uko yabivuze ngaho iwacu muri aka karere ka afurika hariho uko abantu dufata ibintu kuko kuva twarakiriye ubumenyi bw'abanyamahanga dufate cyane cyane abanyaburaya uno munsi impano abana bacu bari bafise ntitukizikorera ko ngo turaba ati uyu mwana afise impano iyi dufashe uno munsi mu bijyanye n'utugenegene guhingura utuntu n'utundi usanga abantu batakibiraba bavuga ati genda wige kubera ko yarabye ko umwana wa runaka yize akaba umutegetsi akaraba umwana wa runaka yarize biriya umwana nturabe ati yari ashoboye iki ugashoboka ati genda wige nka biriya umwana wa runaka yize bizotuma nawe uba nkawe ariko amahirwe ntabaramwe hafi uno munsi urwaruka rwinshi rwinshi cyane ruricaye ataco rufite rukora kubera yuko n'uwaraba ati kera narinze aka kantu nimba akunda guteka nimba akunda ukina nimba akunda utugenegene dutandukanye ibyo byose ababyeyi bamubwira ati ibyo ntacyo bimaze genda wige rero mu nyuma duhereje ishuri kubera ko tumaze kuba benshi bica bigorana ya mpano uba waramaze kuyihamba ntuba ukinayitayeho kugira ibyo usubire kugira icyo uyikoresheje biragorana uca wicara ngo urindiye akazi akazi tuba twize muri ya mashuri ari ukwandika no gusoma ibyo bakwandikiye gusa atacu bikoresha mu ntoki naho uwo bisoma atacu uwo bibyaza cy'umusaruro ngo abantu bakugurire nibyo lawrence avuga nibyo lawrence avuga mu gitabo cye rero ego reka nanzure tuvuga nti rero uno munsi ikintu mbona cyari gikwiye kubaho hari hakwiye kubaho izindi porogaramu ku rwego rw'ibihugu zo gusubira kurondera ibindi myuga bigisha urubyiruko kuko benshi muri ibihugu byacu amashuri yigisha imyuga ntayo kubera ikibazo cy'uburyo imitahe yo kuyashyiramo rero haboneka ubundi buryo bwotuma abantu bakoresha amaboko ndetse n'ubwenge bukaja ku gihe nicyo navuga ati nk'icyo nsaba kandi ndabashimiye cyane kuba mwazanye kino kiganiro kuri uno munsi naho iwacu mu burundi turi ko turabyumviriza kubera ibibazo bya bbc bya bbc na voix d'amerique bafitaniye na leta y'uburundi mugabo turashima ko hari n'abashobora gukurikirana uko biri kose ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku muhora wa interineti bwana nsengiyumva urakoze cyane kuri icyo gitekerezo ngira ngo ubaye nk'uwunganira bwana lawrence muganga mu gitabo yanditse kuko ibyo uvuze nibyo yanditseho muri icyo gitabo sibyo bwana muganga cyane rwose ndamushimiye ameze nk'aho yagisomye
reka twakire noneho teofile teofile
karame
ye ikaze mu kiganiro muri isanga urahagana he
koze ndi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu teritware ni masisi gusa ikibazo numva konegisiyo konegisiyo ntabwo nabumvishe neza sinumvishe ibyo yavuze ariko nari ngambiriye kugira ngo nsayigire kuri icyo gitabo akindumire mbisome ariko noneho ndirengagije ko afurika dufite ikibazo cyo kutabona imirimo tubize kandi no ku kwiga ishuri rya tekinike tekinike ibikoreshwa n'amaboko nabyo ni ikibazo cyane kuko nani ibikoresho bitahari n'aho biri bikaba ari ibikoresho birenze ukwemera ubwo no gutanga imirimo ikaba ari imirimo itangwa mu by'akazu akazu kuko nabonye akazi wabonye akazi ugafata iwanyu gusa ntabwisagagure kontorore yo gutanga akazi ndihari muri afurika yose cyane cyane kongo yacu rero yo bikazamba
ikimenyane
ngo iki ushatse kuvuga ko hari ikibazo cyo- cy'ikimenyane mu gutanga akazi eh, ku isoko ry'umurimo aho muri congo Eh, yego ni ikimenyane eh, kandi no kwiga ah, bikaba bigoye amashuri nayo ntahari yo kwiga eh, se byibuze eh, za tekiniki ye teofile urakoze cyane aho ngaho muri repubulika iharanira demokarasi ya congo kutugezaho ibitekerezo byawe
yego murakoze kandi icyo gisaba kidutumire ndagira ko iyi nimero yakigwa kuri watsapu ye urakoze cyane ugira umunsi mwiza
yego murakoze ikibazo cyabaye kibisi urebye yabaye mbi
Eh, twizere ko bizakemuka mu minsi iri imbere bwana lawrence muganga uramwumvise bimwe mu bibazo nibwira ko ubanza igitabo cyawe ntacyo kibivugaho nk'ibijyanye n'ikimenyane mu kazi cyangwa ahandi ariko ati icyo gitabo turagishaka Yeah, ah, arakoze cyane teofile ah, mu by'ukuri ah, ikibazo eh, ikibazo cyangwa ibintu akomojeho ah, ni ibintu ah, bisangiwe n'ibihugu byinshi cyangwa n'abantu benshi ibintu by'ikimenyane ntabwo mu by'ukuri byabura ufite abantu miliyo- miliyoni na miliyoni zikene- zikene- zikeneye akazi ariko ugasanga akazi gahari ntabwo karenze n'ibihumbi makumyabiri so iyo bimeze uko nguko ah, ni- ni- ni- u- u- uzasanga ibintu nk'ikimenyane i- ah, ingeso nk'izo ngizo zira- zitangira kuvuka ariko byose bikomoka kuri bya bindi twavuze ah, aho sisiteme yapfuye ah, igomba kuvugururwa tugomba kureba uburyo bushyashya ngira ngo niba ari nsengiyumva wabivuze ah, cyangwa ah, yeah, niba wabivuze ngo tugomba gushaka ubundi buryo rwose ah, ah, twakwigishamo abantu ah, bakarangiza n'am- n'amashuri badategereje yuko bagiye gushaka akazi ariko kuko bize bazi gukora ibintu bize bazi ah, bwa- bwa bwenge bwabo kavukire n'ubushobozi bwabo ari bwo bakoresha bo bashobora kwihangira ibintu byabo ah, binyuze muri ubwo buryo naho ubundi ah, leta zo nazishishikariza kandi no muri ibyo muri icyo gitabo ndabivuga yuko zakagombye kureba ngo ah, bu- buri muntu wese ah, uvutse cyangwa agakura ntabwo ari ngombwa ko ajya muri kaminuza ah, kwiga ibintu runaka Ya- ashobora no kujya no mu mashuri y'imyuga ariko bakagombye kuba bayafata kimwe atari ukuvuga ngo ah, umu- abatsinzwe bonyine nibo bazajya mu mashuri y'imyuga Re- ah, reka bibe ngo umuntu ahi- ari amahitamo ye nzajya mu mashuri y'imyuga wabikomojeho utangira ikiganiro uti usanga abantu bakenewe ah, bakora imiriro bakora ibintu by'amazi bakora iki ibintu bitandukanye usanga bakenewe muri afurika bakenewe muri ibi bihugu byateye imbere ah, ah, tubamo n'iki ariko badahagije barakenewe bu- bu- ku buri munsi ariko ntabahari so bivuze yuko rero leta zigomba ah, kugena uburyo zakemura ibibazo nk'ibi byose ah, ah, aba mu bihugu bitandukanye ah, sinzi ndaza kureba neza niba muri ah, congo ah, dufite aho kigurishwa ah, ubwo nzaba- nzakumenyesha wenda ah, umfashe gusubiza uwo muntu ah, aho yagikura ye urakoze cyane reka twakire na gaspari
mbaho neza urakitsaho Eh, ndakomeye cyane urahagana he gaspari ni mu rwanda mu bugesera ye igitekerezo cyawe ikibazo bo igitekerezo nashaka gutanga kuri iyo nsanganyamatsiko muba muri kuganiraho bo ni ukuvuga ngo abantu nibura nk'uko mwari muvuze abantu nibura bagiye bigize by'imyuga ugasanga umuntu afite kuba yarize ugasanga nta kazi abone abashije kubona ugasanga ugasanga hari n'impano umuntu aba afite ugasanga yarapfukiranwa bitewe no kuvuga ati nibura uwarize amashuri ugasanga kwiga biri ukwabyo ubu noneho n'impano wiyumvamo muri wowe ni ikindi kintu cya kabiri urumva ni ibintu bibiri mu muntu umwe nabyo bagakwiriye kuba umuntu ufite nk'iyo mpano kugira nibura ba- ba- ba- bamusapotinga bakaba bamuzamura yenda nabo- ni- n'ibyo bigo byigisha imyuga bakajya babasha kubishishikariza abantu kubyinjiramo cyangwa umuntu ugiye guhabwa akazi navuga ati kuko wesitara amashanyarazi ni uko ari ba bantu batekereje amashuri
ngira ngo nibyo yari amaze kuvuga Ah, Eh, nibyo yari amaze kuvuga ko bikwiriye gukorwa nk'i eh, nko ku buryo bw'i- bw'ibanze rwose abantu bakabikora babishyizeho umutima atari ukuvuga ngo barabikora kuko bananiwe gukora ibindi
ariko ako kantu ko ni keza nyine bagomba kujya bashyiramo imbaraga nuko bakajya babasha kwegera nk'abantu bagiye bafite ubumenyi navuga ko budahambaye kandi ahantu aho ari hose burya nta hantu hatavamo kuvuga ngo warize nyine ariko hari n'ababa batarize
urakoze cyane gaspari kuri ibyo bitekerezo yego yego murakoze nawe ye twakire na mani irakiza
ndabumva cyane mani irakiza urahagana he
ndi mu gihugu cya tanzania ye amakuru cyaho muri tanzania
nta meza turashima nyagasani ye ngaho rero igitekerezo cyangwa ikibazo
uwo mutumire ndamuramukije hanyuma ni icyumviro yatoye ni cyiza cyo kuraba ukuntu umuntu ashobora kwiyungunganya mu buzima kugira ngo abashe ukuntu yabasha kubaho ikibazo cya mbere nagomba kumubaza se icyo gitabo ubwo yoba yaragishyize ku rubuga ngurukanabumenyi akashobora kuduronsa nka webusayiti yacu kugira ngo umuntu aho ahereye hose ngo ashishikare kugisoma abashe kuvoma ibyamufasha mu buzima bwiwe
yari amaze kubivuga aho ngaho ko kiri ku maguriro atandukanye hirya no hino
icya kabiri ni ukuvuga ko ego kenshi umuntu aragira ibyo ashobora gukora ariko bijyanye na n'umwunganiko w'igihugu ukuntu usanga uteguye ariho usanga ibibazo bijya biraba bijyanye no ku kimenyane cyangwa ngo se uburambe ugasanga umuntu agiye gusaba n'akazi ugasanga ngo bagusaba ngo uburambe mbese ubwo burambe buba babukuyeho ngubwo ata n'aho uraronka ushobora gukora rero mu bihugu nka cyane cyane muri muri de developema ni ukuvuga usanga ibibazo nk'ibyo usanga bigoye binatuma na na politiki ekonomike iba ihari ugasanga bose birukiye muri muri politiki gusa ya guverinoma ariko ikintu nyamukuru gihari gihanze afurika ni politiki ekonomike mbega se iteguye gute kuko umuntu agiye kuraba igihugu kira gihugu kirafite ukuntu kitunganije kandi gishobora gutunga abo gitunze bagituyemo ariko ikibazo cyaba kihaba muri afurika ni iki cya politiki de guverinoma kihaba usanga igihugu cyaba kiri mu njyane hirya no hino ndabyo nk'akarorero ndakunda gutanga akarorero kenshi kuri kongo kongo irafite ibintu byinshi bigituyemo kandi byotunga abagituyemo ariko bivanye n'ikibazo cya politiki ya guverinoma ni icyo kihari nayo uwo mutumire nakomere ahubwo akobye asesangura n'ibindi byoshobora kujya birafasha amaleta nibaza ko yoza birakemuka buke buke tukamera nk'abandi cyangwa bakagurana n'imbuga z'amatembizi abantu bakajya barakoresha ubuhinga butandukanye bwo gushaka uburyo bwo kubaho kuko tuzajya ibijyanye n'ibyo kujya gusaba ubuzi vena biracyari inyuma rwose biracyagoranye kandi akamwana wa mama ntikaravaho urakoze nicyo kintu gihanze cyane cyane afurika rwose murakoze namwe mumenyesha amakuru urakoze imana irakiza ugire umunsi mwiza
ego namwe mugire umunsi mwiza murakoze bwana muganga ibitekerezo bya gaspari n'ibya mani irakiza urabyumvise ndabyumvishe bafite ibitekerezo byiza kandi ndemeranya nabo ariko icyo nabunganiraho ni ukuvuga ngo ikintu kimwe nshaka n'ababyeyi aho bari hose bumva ururimi rw'ikinyarwanda baduteze amatwi ndashaka cyangwa n'abantu abakozi ba leta bafite inshingano z'uburezi mu maboko yabo cyangwa mu kazi kabo bakora ndashaka yuko bamenya yuko iyi sisitemu y'uburezi dufite iki gihe yubakiwe ku ihame ryo kuvuga ngo buri munyeshuri agomba kuboroka icyo twita mu cyongereza memorization gufata mu mutwe gufata mu mutwe ibintu byose bamuhaye akuye ku ishuri naho yubakiwe iyo urebye buri muhanga wese n'ibizamini ukuntu biteguwe abanyeshuri bakora ni ukuvuga ngo ugomba kuba kwerekana ibyo wafashe mu mutwe ukabigarura muri cya kizamini umwarimu wawe yakubajije ariko mu by'ukuri iyo urebye isi tugezemo interineti yahinduye ibi bintu byose ni ukuvuga ngo niba ntagikeneye kumenya gufata ikintu mu mutwe ariko nkajya ku murongo kuri izi za gugo za nde nkashaka buri kintu cyose nkeneye nkakibona ako kanya ni ukuvuga ngo rero sisiteme igiye itakaza agaciro kubera iterambere tugezeho uyu munsi n'ikindi nakongeraho kubamenyesha ubu ngubu aho twerekeza muri ibi bihe turimo muri ekonomi turimo ku rwego rw'isi cyangwa n'ibihugu byacu hari aho tugeze kuko hari ibigo bikomeye ku isi amasosiyete atandukanye tuzi neza yuko ubu nta n'ubwo agikeneye impamyabushobozi z'abanyeshuri bakuye muri kaminuza naguha urugero nka bigo nka za amazon za google za apo niba kireba cyane impamyabushobozi yawe kuko barabizi yuko buri muntu wese ashobora kubona iyo mpamyabushobozi ariko bibanda ku kintu wowe ni iki wakoresha bwa bumenyi uzi uzi gukora iki iyo udashoboye gusubiza icyo kibazo rero hakaba ugiye guhura n'ingorane ariko nanone hari akandi kantu nendaga gukomozaho nababwira nihuse umuntu yavuze ku mpano aba banyeshuri cyangwa abana n'ababyeyi babona mu bana babo bavukana kandi bakabona yuko babashije gukora ibintu runaka izi mpano iyo zititaweho twabonye ubushakashatsi ejo bundi ngira ngo bwari bwagaragajwe n'umukozi n'abantu ba nasa nasa ni sosiyete iri muri amerika igenga biriya bintu by'ibyogajuru n'ibiki bijya mu birere bashatse kureba ingaruka ki amashuri agira ku bantu b'abahanga bafata abana bafite imyaka itanu babakoraho ubushakashatsi basanga ba bana impano zabo baracyazifite mirongo icyenda n'umunani ku ijana barongera barabakurikirana bafite imyaka cumi ni urugero ubwo bamaze kugera mu ishuri bamazemo wenda imyaka bamazemo bagiye gusanga impano zabo zimaze kugabanuka zigeze kuri mirongo itatu ku ijana hanyuma bagejeje imyaka cumi n'itanu barongera nanone babakoraho bwa bushakashatsi ba bandi batangiranye nabo basanga muri make basigaranye kabiri ku ijana z'impano zabo bigaragaza rero ko amashuri dufite uyu munsi agerageza kwica za mpano tuvukana tugira nk'ababyeyi rero nkashishikariza ababyeyi bakora ibishoboka byose bagatangira gutekereza bakavuga bati burya ntabwo nzareba ko umuturanyi wanjye kanaka ku mwana we yarangije ishuri yize duruwa uriya yize ibintu bitandukanye nanjye nibyo nshaka yiga oya ahubwo akurikirane impano y'umwana we amufashe kugira ngo wa mwana iyo yize yigiye muri ya mpano ye ubuzima buramworohera agakora n'ibintu bimworoheye nta n'ubwo akenshi uzasanga arimo no gushaka akazi ahubwo azaba yishyiriyeho ibyo agomba gukora kandi bimubeshaho mu buzima busanzwe umuntu wa nyuma rero ngira ngo ni manirakiza yari yavuze ati ese tuza umuntu tujya ku isoko ry'umurimo bakatubwira ngo ugomba kuba ufite uburambe runaka ubwo burambe tuzabukura he nanone nongere ngisubiremo n'icyo navuze muri iki gitabo ndavuga ngo iyi sisitemu tuvuga yigishirije ukuntu bigisha igomba guhinduka tukavuga ngo ahubwo aho kumara amasaha umuntu yicaye amasaha atandatu mu ishuri reka ajya yamara hanze akora ibintu runaka ibyo arimo kwiga ariko abikora mu buryo bwa sitaje mu bindi bihugu biteye imbere turimo n'ibindi n'ibindi hirya no hino hari amashuri noneho asigaye afata abanyeshuri akaba kurinda barangije ishuri barimo kwiga ni ukuvuga ngo nibi twebwe tugomba kubikora ku buryo natwe ahubwo nubwo bamara amasaha nubwo bamara inshuro zingahe hanze biga mu buzima busanzwe bakemura ibibazo by'ahantu batuye ni uko rero bazabasha kwihangira akazi cyangwa no guteza imbere igihugu cyabo bitabaye ibyo ngibyo rero dufite ikibazo urakoze cyane urakoze cyane bwana muganga ikiganiro ni muri isanga hano ku ijwi rya amerika reka twakire na silivesitire ikaze mu kiganiro muri isanga
ndakumva cyane nagomba ndaziwe mutumire kuri icyo kiganiro kiraryoshye cyane ariko urwaruka bakwiye kurwigisha n'akahise kahise kuko abo bana ntibaza kahise bakwiye kubumvisha kahise hanyuma bakamenya ibyo biga bakurikijemo n'akahise kuko akahise karahisemo ibintu byinshi by'ingorane aribyo kenshi iyo bize amashuri bakunda kubagarukanamo mu ngorane iyo bakwiye kwigisha urwaruka cyane kuko babahendera mu kahise kandi batabizi hanyuma ugasanga baguye mu rudubi baruguyemo kandi atabyo bazi ibyo byange rero icyizere cyanjye nanjye ndamwongereye ko n'icyo urakoze cyane silivesitire wari urahamagara uri hehe
nshaka kuvuga aho mpamagariye uranyumvise ariko ok urakoze cyane silivesitire kuri icyo gitekerezo bwana muganga silivesitire ati urubyiruko ari rwo rwaruka mu kirundi ati barubeshya bashingiye ku mateka ibyo byose bongereho n'amateka
ibyo byo ubundi baravuga ngo utazi iyo ava ntamenya iyo ajya ni byiza kumenya amateka aho uturuka ariko nanone tugasanga nanone usanga mbigarukaho muri iki gitabo usanga imyigishirize y'iki gihe kandi urebe hari n'umwe niba uwabivuzeho ngo usanga abazungu baratuzaniye uburyo bwo kwiga bukuraho imyigishirize abantu twebwe twari tumenyereye twigishwaga abakurambere bacu ukuntu bari barateguye ukuntu abantu biga ubu bigagamo batuzanira ibyo batuzaniye ariko nabyo bo bakaba bamaze kugenda babihindura babijugunya babishyira ku ruhande twebwe tukaba tukibyijanditsemo ari bifitemo ikibazo runaka rero ni ukuvuga ngo isi dutuyemo uyu munsi irimo mu kirundi kugira ngo bavuga kubandanya irimo irakomeza irajya imbere sibyo ariko ugasanga n'ibijya imbere n'ibibazo bivuka ni ibibazo bivuka n'iterambere turimo ariko ugasanga amashuri arimo arakoresha amasolisiyo cyangwa ibisubizo kugira ngo bakemure ibibazo by'iterambere birimo kuboneka mu iterambere bakoresha ibintu byahise byashaje tugasanga rero amashuri agomba guhinduka nubwo tugomba kumenya aya mateka ariko nanone ntatubere imbogamizi yo kumenya ejo hazaza kubera yuko ugomba gushaka ibisubizo bishyashya bikemura ibibazo bibonetse bishyashya ntabwo bivuze ko icyo gisubizo ugiye kukibona ako kanya ushobora kugerageza bikananirana ejo ukagerageza bikananirana ariko nanone uko ukomeza ugerageza ushaka uburyo bushyashya bwakemura cya kibazo cyavutse gishasha ariko nukoresha bya bindi byakoreshejwe kera kugira ngo bikemure ikibazo cyavutse sinzi yuko iyo ngiyo ariyo sisitemu yatuma dutera imbere n'iyo myigishirize nayo turavuga yuko igomba kugabanuka ahubwo turebe ku buryo abantu bashaka imikorere mishyashya yatuma ibintu ikemura ibibazo bishyashya uko bigenda bivuka urakoze cyane twakire na ntezimana muraho neza muraho cyane ntezimana yego natwe turaho turashima imana mbanze kubashimira ku kiganiro cyiza muri kutuganirira ariko nanone inaha mu rwanda ntabwo tubumva neza bumva n'abakurikiye tuba twabakurikiye kuri fesibuke wenda ikiganiro ku majwi kikaducika hari akabazo twagize tuba twabibonye hari akabazo twagize ka tekinike muri iyi minsi nk'uko nabivuze nkitangira ariko ababishinzwe barimo bara barakora ubudahwema kugira ngo bagakemure mu gihe kitarambiranye tuzaba twagarutse yego murakoze cyane
ikibazo cyangwa igitekerezo mfite ikibazo n'igitekerezo ariko nanone ndamanza nsohoze umutumirwa noneho icyo nashaka kuvuga urakoze cyane
icyo nashaka kuvuga mwahoze muvuga ku kibazo cy'ubushomeri bwugarije urubyiruko muri iyi si rero cyane cyane nkunda kwibanda mu cyaro kuko mu cyaro ni nk'iwacu njye mvuka mu karere ka ngororero ariko nyine mba ndi i kigali bitewe n'impamvu z'ubuzima iyo urebye abana bo mu cyaro urubyiruko rwo mu cyaro iyo rurangije kwiga benshi barangije kwiga sivire mu segonderi usanga benshi bicara benshi baricara kubera yuko bya bindi bize ntaho babona babikorera ugasanga rero uwo mwana arangije kwiga ahubwo yigiriye mu kandi kazi kadahuye na bya bindi yize ese byaba biterwa n'iki ni ikihe kibazo cyaba gihari mbese yaba ari akazi gake ari imirimo mikeya wenda mu byo yigiye ari ya mirimo idahari cyangwa ni ubwinshi bw'abantu bize ya mirimo ba banyeshuri bize ese ni ikihe kibazo gusa umuntu yiga wenda kontabirite akamara imyaka itanu atarabona akazi akamara imyaka icumi atarabona akazi aho ugasanga yashotse mu buhinzi abenshi mu cyaro iwacu iyo barangije kwiga nta kindi ni mu buhinzi wa mwuga rero usanga ntawo ya mashuri bize usanga wenda n'ubuhinzi bufite akamaro ariko usanga wa munyeshuri nta kintu wavuga ngo yarize kuko ahubwo usanga wa wundi wahinga yasize ari guhinga yateye imbere kurushaho ese biterwa n'iki ikindi kibazo akenshi mu rubyiruko bakunda kuvuga ati turwanye ubushomeri ariko tubona kurwanya ubushomeri muri iki gihe ntaho bishoboka niba navuga ko wenda bamwe ari ukwigwiza nk'imitungo ubundi baravuga ngo umukire azakira n'umukene azakomeza akene yaba ari impamvu yo kwigwizaho imitungo kuri bamwe na bamwe cyangwa se uwakize yarakize n'uwakinnye azakomeza akene nicyo ibibazo bibiri nabyo mbaze muganga ariko noneho reka ntange n'igitekerezo mbasaba no kunsubiriza kuri telefone kubera ko ntari kubumva ngewe mbona icyari gikwiye muri rusange ari uko wenda bishoboka abantu basaranganya imirimo buri wese akagira icyo akora tukunganirana muri rusange noneho rero tukareba ntabwo twatera imbere buri wese yigendaho buri wese yikorera ku giti cye ahubwo dusangire bya bikeya dufite hanyuma rero n'isi zarushaho gutera imbere murakoze cyane urakoze cyane ntezimana maze gusaba fatu ngo akugumishe ku murongo kugira ngo muganga abanza gusubize mu kanya igisubizo cyawe urakibona bwana muganga
urakoze cyane jeffre ntezimana ubajije ibibazo byiza cyane kandi ndagushimiye uravuga uti ese abantu ko nk'aho ngaho utuye mu cyaro abantu bariga barangiza barangije kwiga bakaguma aho ngaho nta kazi bafite bose ugasanga basubiye mu buhinzi ariko na ba bandi basize inyuma ugasanga ahubwo basize inyuma bo bahinga ugasanga bo bameze neza kurusha ba bandi bagiye mu ishuri ibi rero nibyo tuvuga muri iki gitabo ndashaka kuguha urugero ntezimana mu by'ukuri tutirengagije ndi umuporofeseri ariko njya mbaza abaporofeseri bagenzi banjye nkababwira ariko se mu manama tuba twagiyemo amakonferensi atandukanye nkababaza se ndashaka mumbwiza ukuri ni ukubera iki mu baporofeseri mwese nk'uko mwiyizi twese twarize amashuri ngaya ariko ko nta muherwe ufite amafaranga runaka tuzi tuzi ni urugero niba tuvuze ngo wenda kuvuga ngo umuntu ameze neza dufate wenda dukoresheje igipimo cy'amafaranga kuko nta porofeseri tuzi ufite ayo mafaranga bavugaho ku isi ni ukuvuga ngo twebwe nta byo twize ntabwo bidufasha kuba ababiliyoneri cyangwa miliyoniyazi cyangwa iki ugasanga igisubizo ni uko umuntu agenda amara ya myaka mu ishuri akarangiza nibwo ugaruka ukamara n'iyindi urimo gushaka akazi ariko wa wundi wa wundi wasigaye kuri wa mwuga akawukora akawukora akawukora buri munsi bikamunanira kongera akabifata agakemura ikibazo aho cyabaye akazamuka usanga ari bo bameze neza ari bo ubukungu bw'igihugu buri mu maboko yabo uyu munsi ni ukuvuga rero ngarutse ku cyo wari uvuze niba umubyeyi wawe akohereza ukajya gukora kontabilite n'undi muturanyi azavuga n'umwana wanjye ndashaka amere nk'uwakanaka nawe amwohereza agenda akore kontabilite runaka n'uwundi nuko n'uwundi nuko n'uwundi nuko ariko bigaruke kuri hahandi twahereye dutangira iki kiganiro tubaza ese iyo urebye akazi umurimo ushyirwaho na leta cyangwa n'abikorera ku giti cyabo ukareba n'abantu bakeneye akazi birangana mu by'ukuri ntabwo bingana nta nubwo ari kimwe cya kabiri uzasanga rero niba leta n'abikorera ku giti cyabo hari akazi baremye bashyizeho hari nk'ibihumbi icumi ariko abashaka akazi ari ibihumbi ijana ni ukuvuga abandi bose bazagaruka bicare mu rugo n'ababyeyi babo cyangwa aho bakomoka hose rero igisubizo kuri ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo iyo urebye abantu niba ari mu cyaro kandi yari azi sisitemu y'uburezi kuki itareba wa muntu wari uzi no guhinga ikamwigisha guhinga mu buryo buri porofesiyoneri akaba porofeshono muri bwa buhinzi bwe ni ukuvuga ngo nakomeza bya bindi byo yiga y'amashuri angaha abanza atandatu n'ayandi ariko yarigaga bwa buhinzi akabuzoberamo ni ukuvuga ngo uyu nguyu azahinga inyanya undi agire amenye guhinga ibindi bintu n'undi amafuwi runaka ugasanga noneho nta n'akazi bagikeneye ahubwo batangiye guhinga bagifite umusaruro bagurisha mu gihugu ahubwo n'igihugu kikabafasha no kuwohereza hanze yacyo aho babona isoko iryo ari ryo ryose ugasanga ba bantu bameze neza barifashije n'igihugu nacyo kirabona imisoro niho tuvuga yuko uburezi nk'ubu ngubu bugomba guhinduka umuntu akigishwa ikintu agaragaza yuko ashobora gukora kandi icyo yiga cyose gishobora gukemura ikibazo cy'aha hantu atuye kugira ngo ubwo ni bwo burezi tuvuga ngo hari icyo bugiriye cyangwa bufitiye igihugu n'abarimo kwiga akamaro hanyuma ushoje uvuga ngo ese ibi ngibi bigiye kuba ikibazo cya aba abakomeje gukira bazakomeza bakire n'abakennye nanone bakomeze bakene mu by'ukuri byanshimisha nguhumurije nkubwire ngo ngiye nakubwira ngo ngo wenda ibi ngibi bizahinduka ariko iyi sisitemu dufite y'uburezi nidahinduka kuko uyu munsi ndashaka kubwiza ukuri ko amashuri twiga uyu munsi cyangwa aho twohereza abana bacu ntabwo ari ya yandi yo kuvuga ngo azabakiza niba wohereza cyangwa umubyeyi wese yohereje umunyeshuri we umwana we ku ishuri ngo agende yigakire ndabasaba bongere batekereze iyo mitekerereze ntabwo igiye gufasha abo banyeshuri ntabwo azakira kubera yuko yagiye mu ishuri ahubwo nibihinduka wa muntu akiga gukora kugira ngo yige gukemura ikibazo runaka akakizoberamo icyo kintu yafashe kijyanye n'impano ye n'uko abizi kuko biramworohera ahubwo ibyo ni byo bizamukiza arakoze cyane ntezimana yewe urakoze cyane nawe bwana muganga urasaba guhindura imigenzereze imyigishirize mu burezi ariko ni gahunda imaze imyaka amagana n'amagana kandi yashinze imizi yubatse abantu benshi kandi ikaba igikomeje gukoreshwa uko ubona amahirwe yawe ufite mu kumvikanisha ibi bitekerezo no kubihindura nk'uko ubyifuza ubona angana iki bwana muganga ubu ngubu bwana icyo ni ikibazo cyiza uko kandi nkibazwa n'abantu benshi buri munsi ndashaka kukubwiza ukuri yuko aho tugeze uyu munsi hari abantu bajya bambaza ngo ariko se kuvuga ngo ubu impamyabushobozi za kaminuza ni iki nta kamaro zigifite ariko wenda kuyigira nta kibazo umuntu n'ibizamunanira ako kantu niko azitwaza gukora iki kugira ngo ashobore kubaho ibi ngibi rero mbigereranya n'uko umuntu kukubwira ngo reka ngure igare ryibikeho iyi modoka yanjye nipfa nzatwara igare urumva so ugasanga n'ababyeyi rero nabo ni uko nguko bafata ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ndashaka kwereka isi turimo uyu munsi niba hari ibigo amasosiyete ku rwego mpuzamahanga batagikenera impamyabushobozi za kaminuza bakakubwira ngo jyewe ntabwo nkeneye impamyabushobozi wize muri kaminuza runaka nkeneye ibyo uzi gukora niba ntacyo uzi gukora nzi imbere ejo cyangwa ejo bundi amasosiyete menshi ku isi niko azaba ameze niba rero bizagenda uko nguko ama iniverisite cyangwa abashinzwe kugena uburezi nibadahindura ukuntu batanga uburezi bazasanga igihugu cyose kibahanze amaso nta kazi bagifite ntacyo bashobora gukora kandi ikindi ikindi nanone nabwira abantu bagena uburezi cyangwa n'ababyeyi iyo urebye umutekano muke uba mu bihugu bitandukanye iyo ufite abantu bashomereye benshi bicaye aho ngaho nta kazi bafite ntacyo bashobora kwifasha cyangwa gufasha ababyeyi babo babatanzeho amafaranga atagira uko angana ariko bakaba bicaye aho ngaho nibo akenshi iyo bitangiye kumera nabi nibo bazana umutekano muke mu bihugu nk'ibyo ngibyo kugira ngo rero ibintu nk'ibyo ngibyo bikemuke leta zigomba gutangira kubyitaho ni nayo mpamvu ngewe numva yuko ibi bintu nta ngorane binteye kubivuga kuko nzi neza yuko nabo barabibona kuko bibabanye ikibazo gikomeye nk'ejo bundi ntabwo urugero mu bushinwa ubushinwa bumaze gufata icyemezo y'uko amakaminuza kaminuza zose za leta ziri mu bushinwa kimwe cya kabiri cyose kigiye guhindurwa amashuri y'imyuga bamaze kubibona yuko mu by'ukuri ukuntu bigishaga nta kamaro bigifitiye abanyeshuri b'icyo gihugu nakongeraho n'ikindi gihugu nk'ubwongereza gitangiye guhindura ama impamyabushobozi zitangwa na kaminuza zitandukanye zizihindura impamyabushobozi zishingiye kuri sitaje ni ukuvuga ngo aho kugira ngo ujye muri kaminuza wige ya matewuri n'iki ahubwo jya muri sitaje ahantu runaka wige ariko uri mu gukora uyu munsi niyo politiki bafite mu bwongereza batangiye kandi urabibona yuko bamaze kubona umusaruro ufatika iyo urebye mu budage niyo politiki bafite iyo urebye finland niyo politiki bafite iyo urebye singapore batangiye kubyitaho sweden ni uko nguko australia ni ibihugu byinshi nta n'ubwo nabivuga ngo mbirangize mfite icyizere yuko n'ababyeyi babireba kandi bagomba kubyitaho urakoze cyane bwana muganga lawrence amasaha ntatubaniye amasaha aragenda ducika reka nisegure kuri wasafi na eric bari ku murongo wa telefone hamwe n'abandi benshi bari banditse basaba ko tubaha ijambo bakagira ibyo bakubaza ariko kubera ko amasaha atugendanye reka tugushimire ko witabiriye ikiganiro muri sanga uyu munsi bwana muganga murakoze cyane kandi ubwo n'abasigaye tuzaganira ubutaha urakoze jeffrey urakoze ugira umunsi mwiza nshimire na bagenzi banjye bamfashije ku buhanga bw'ibyuma namwe mwese mwateze amatwi mukomeze kugira umugoroba mwiza
inshuti mwese namwe bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu burundi byaratanguye iminsi yose ku wa mbere no ku wa kane ijwi ry'amerika rizokwegera umwe wese mu bakandida bari kubahiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwa ko yifuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahirwe agatorwa ijwi ry'amerika rirateye akamo rero abanyepolitike bose uko ari ndwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku iradiyo yanyu imigambi n'imigabo yabo namwe bakunzi bacu ico tubasavye ni ukuturungikira ibibazo n'ivyifuzo muba mwifuza kubashikiriza